Edi Nisbet Amerik. ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe nanje bide niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha
mu kibano ndashobora kuvuga nko muri- nko mu muryango nk'umubyeyi n'umwana canke ku bakozi bo mu nzu muri politike iyo mvugo ni- n'inyifato ikomeretsa birahari cane yego muri politike birahari uwo ni umwe mu bahawe inyigisho ku mahoro n'ubutungane mu ntara ya muyinga tubafitiye n'izindi nkuru inkuru ivuga ku munyororo w'imbaga w'imyaka itanu ihadabu ry'amafaranga ibihumbi amajana abiri ni uguhagarikwa mu kazi imyaka mirongo ibiri wakatiwe abacamanza babiri ba sentare y'intango ya cankuzo tubafitiye n'ikiganiro muri kirukuri mu burundi umunyororo w'imbaga w'imyaka itanu ihadabu y'amafaranga ibihumbi amajana abiri no guhagarikwa mu kazi imyaka mirongo ibiri nico gihano cakatiwe abacamanza babiri ba sentare y'intango ya cankuzo urwo rubanza baciriwe mu ntahe y'ikibiriraho na sentare nkuru ya gitega kuri uyu w'imana inyuma yaho bafatiwe itariki zitandatu za kuno kwezi nestor kayobera umuyobozi ajejwe itunganywa ry'imanza mu bushikiranganji bw'ubutungane yari yaje gukurikirana urwo rubanza arashimishwa n'urwaciwe akanagabisha abacamanza bigenza nabi ibindi kuri iyi nkuru tumvirize umenyesha amakuru wacu fidele antoine nsabimana
bose uko ari babiri nizigama chantal natungimana odeta abacamanza bo muri senari y'intango ya cankuzo barengutse mu mpuzu z'imbohe zirangwa n'ibara ry'icatsi kibisi bose bari kumwe n'abashingwamanza bane babunganirira hamwe baregwa n'ivyaha bisa ari vyo kugumuka gucyoza urwego rwa perezida gucyoza umushikiranganji w'ubutungane no gucyoza abacamanza kuri ivyo vyaha baregwa hiyongerako ico guhungabanya umutekano hagati mu gihugu igihe c'isaha zitanu iminota mirongo ine niho sentare ya sasa umushikirizamanza yagirije nizigama chantal na odeta hatungimana ku itariki zitanu ukwezi kwa gatandatu mu gicegera c'umukuru w'igihugu c'u burundi yatanguze isekeza ryo guca imanza mu buryo bubangutse mu ntara ya cankuzo abo bacamanza babiri babura bujishirwa mu ngiro ry'urubanza yabagirije avuga ko mu gihe hagira habishirwa mu ngiro ry'urubanza rw'itongo ku mutumba wa nyamparahara komine ntara ya cankuzo nizigama chantal yashikwide kametero umucamanza yari ashashe yanka kwico gikorwa gikorwa imbere y'inzego zikomeye umushikirizamanza yagirije odeta hatunga imana yafashije nizigama chantal kugikora ndetse akabagiriza bose ko bari bagiteguriye hamwe no gushira mu ngiro bagashirira mu ngiro hamwe nizigama chantal yisiguye avuga ko yayatse uwo mucamanza kuko yari azi ko ari we yategerezwa gusasa muri urwo rubanza akavuga ko yabikoze kubera ko umutwara muri iyo sentare yari yamurenganije kubera ngo odeta hatunga imana aregwa ko yafatikanije na chantal nizigama mu kwararaza ubutungane uburegwa avuga ko yabikoze kugira ngo barenganurwe n'ababijejwe abunganira abaregwa bose bagiye barafata ijambo bavuga ko umushikirizamanza ariko aravanga ivyaha ariko sentare ikabereka ingingo umushikirizamanza yafatiyeko inyuma y'impari nyinshi hagati y'ababuranyi sentare yasavye impande zibiri ziburana gusozera imburano umushikirizamanza yasavye sentare guhanisha umunyoro w'impaga w'imyaka itanu abo yagiriza n'ihadabu y'ibihumbi amajana abiri kubera ko abagirizwa basanzwe ari abacamanza yongeye kubasabira igihano c'imperekeza co kudasubira mu kazi mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri n'aho abaregwa bokunguruza urubanza kandi kandi urwo rubanza rugaca ruja mu ngiro buno nyene abaregwa ndetse n'ababunganira bo basabye gucibwa amande gusa sentare kija mu mwiherero wamaze iminota irenga gato mirongo ine ikigaruka gusoma ubwo yaciye ibihano uko vyasabwe n'umushikirizamanza niko vyakatiwe abaregwa umunyoro w'impaga w'imyaka itanu ihadabu y'ibihumbi amajana abiri hiyongeyeko igihano c'imperekeza co kudasubira mu kazi mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri iyo ngingo acija mu ngiro buno nyene nestori kayobera mushikirizamanza wa leta akaba n'umuyobozi ajejwe itunganywa ry'imanza mu bushikiranganji bw'ubutungane yari yaje gukurikirana urwo rubanza inyuma y'isomwa ry'urwo rubanza yabwiye ijwi rya mbere ko urubanza rwagenze twe twarakurikira kugira turabe turabe uko bimeze Eh, ruheje gu- ruheje gusomwa n'uyu munsi urabona ko twavuye i bujumbura tuka- tukaza kuraba hanyuma ruburanishwa bose bumvirizwa nk'uko amategeko abi- abivuga twebwe rero tubonye ugu- ugu- ugu- urubanza ba- ba- baciriwe ni igihano gi- kijanye n'amategeko nta- nta vyinshi tubivugako ariko turabona ko ari sentare yarirongowe n'umukuru wa sentare nyene na n'abandi bacamanza b'inyamunyu ibihano umushikirizamanza yasabiye abaregwa nico gihano cace gihabwa abo nyene bagisabiwe ni ibisanzwe mu butungane nibisanzwe arabisaba ariko sentare ka yuko bihuye n'amategeko bihuye n'amategeko rero nta kibuza yuko iyo sentare ibiba ntabwo ari regere singo kumeze gutyo ariko birashika ugasanga umushinga umushikiza manza urubanza yarusomye neza arutoza neza hanyuma akabasabira ibihano bitaca umutima bitarengeye kandi bihuye n'amategeko sentare isanzwe bimeze neza bihuye n'amategeko irabibaha nkuko nkuko vyagenze nibaza ko ari bisanzwe ariko nta ngorane barashobora barafite uburenganzira bwo kunguruza abagirizaho bavuga ko bagiye kunguruza urubanza ku rwego rw'ubutungane rukurikira ni urubanza rubaye mu gihe mero hantine kanyana umushikiranje w'ubutungane mu nama yagirishije abacamanza n'abashikirizamanza mu ntara ya ruyigi itariki zitandatu za kuno kwezi yagabishije abakora mu gisata c'ubutungane uwo mushikiranganji yemeza ko batagiye kwihanganira abacamanza bigenza nabi na cane cane abafite ingendo yo kurya ibiturire igitega fidel antoine sabimana ku bw'ijwi ry'amerika urakoze fidele d'antoine kuri iyo nkuru mu burundi kandi ishengero katolika muri diyoseze ya muyinga rimenyesha ko ribandanya imigambi yo gukomeza amahoro n'ubutungane mu gihugu musenyeri yohakimu ntawondereye arongoye iyo diyoseze akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi katolika mu burundi yabishikirije yabishikirije ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu uh, hariko hasozegwa ihiganwa mu mashuri yisumbuye rishingiye ku mvugo inywanisha ibindi kuri inkuru tubishyikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Darurinze
amashuri yisumbuye agera kuri cumi n'atandatu yo mu ntara za kirundo muyinga na karusi niyo yagiye mu gice ca nyuma mu ihiganwa ryo gutsimbataza amahoro biciye mu mvugo inywanisha hari kuri uyu wa gatandatu gushika ku mugoroba abahiganwa bacisha mu bikino mu vyese n'imvino ibikino vy'abanyeshuri vyumvikanamwo amatati akunze kwibonekeza mu buzima bwa misi yose y'abantu ndetse no mu buzima bw'igihugu nta bikindi nacyo hari umugambwe w'amashoka uri kurigisha ngo bize bihinduke kugira nabo baronke umukuru w'igihugu umugambwe wabo uwo mugambwe ni bakeyi nka bwobo bitera ndagira ndabasabe ahantu hose utogenda ugasanga bariko barigisha umugambwe ntuze wemera yuko municarana no mukabari ntuzemere ko munasangira n'icupa bogera kuri ayo matati mu gutora umuti hakoreshejwe imvugo idasesereza umutima kiretse ivyo bigishijwe abo bana bavuga ko ivyo bakinye babibona n'aho babaye mu kibano ndashobora kuvuga nko mu muryango nk'umuvyeyi n'umwana canke ku bakozi bo mu nzu muri politike iyo mvugo n'inyifato ikomeretsa birahari cane yego muri politike birahari hariho mu bijanye na politike mu bijanye n'ubutungane kuko hariho usanga hariho ibintu bigoye gushyira mu ngiro ari naho twisunze hanini ni navyo musenyeri wakimu ntawondereye arongoye diyoseze katolika ya muyinga avuga ko bafatiye ko mu gutanga iyo nyigisho mu rwaruka tubonye ukuntu abantu babanye mu mishyamirano ahatari hake twariyumviriye tuti none twebwe nk'abemera umwami w'amahoro yaje kudusubiriza hamwe n'imana akadusubiriza hamwe na bene wacu twoterera iki kugira ngo hagire igihinduka niko rero kwiyumvira guhera mu rwaruka tugira tuti byokunda abo bakiri bato bakamenya uburyo bwo kubana mu mahoro baremesha amahoro ashingiye ku kubahana kubaha iteka ry'abandi tuti kumbure ntihobura ikivamwo musenyeri ntawondereye ati ubutumwa dufise butandukanye no kurondera kuzuza amasengero gusa iyo nzirikanye y'uko ubutumwa dushinzwe atari ubwo gukoka abaza kuzuza amasengero mugabo ari ubwo gushyikiriza abadukundiye bose imfashanyo ibatuma bashobora kuba abantu bashyitse ndahimbagwa cyane ndahimbagwa n'uko mbonye uyu munsi mu bishyimbiye intara mpabansi jean berekimasi umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya muyinga avuga ko atari urwaruka gusa ruhakura kunguko ikintu cyiza cyane kuko kirubaka uretse n'abana na twebwe dukuze biratwubaka cyane kugira ngo tubane na bene wacu bashiki bacu ababyeyi bacu tubane mu mahoro tubane tuvugana neza tubane tutitana ibikoko ku izina ry'abajejwe intwaro nk'abasi asaba ishengero katolika kukwiza hose izo nyigisho zo gusasagaza amahoro aho zitarashika imuyinga mu buraruko bushira buseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco kuri iyo nkuru radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ibandanya gusamirana mu kirundi no mu kinyarwanda
murika murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri
ubuheruka muri murikira ukuri
urubanza rudukoranije yemwe ngira nta n'umwe ataruzi haraheze iminsi tubuze umupfasoni zibera ari we nyina wa gasore hama rero imbere yuko mbandanya ijambo ry'uno munsi nagomba mbanze mpijambo umupfasoni kadede ni ukuri aramunzi cyane gusumba uko mumuzi murakoze kumpa ijambo muhisi zibera ndamuzi cyane kuko yarurunganwe mu buto bwiwe yarashikiye n'ibintu bitari byoroshe ibyo bintu byamushikiye yabigize ibanga igihe kirekire ntiyigeze ashobora kubibwira umuntu n'umwe kubera byamubabaje rwose murika murikira ukuri jewe ibintu kadeda yagiye kuvuga numva binteye kuyumvira cyane gusa kubera yavuze ko hari ibintu zibera yagiye agize ibanga oya sharize nawe ntibishyire mu kibanza cyanje mwana ibyo bintu ushabireke sinshobora kubireka ahubwo ngira ndabirondere nivuna nzobirondera mpaka ndabitore menye ukuri ko ndi umuseruko cyangwa umurengero menye na papa wanjye
byahavuye bigenda gute
yo wa muhungu sha fuma mbwira yabaguhaye je fume ndagusubiza urabona ngi mumakije
bana we beba siyumvire yanga gufata vyaca bigenda gute John mbabarira vrema sinari nakubo ahubwo ndumigwe nukuri sinari nakubo harwambonye wewe wari kumbara gute ahantu hameze gute atani korosi hari numbaza ibintu byari mu mutwe nukuri ni hamwe wibaza ngo umuntu ariko araraba kandi atabona sinari nakubonye sha ureba bimeze uko aho bimeze uko uraheza ukabika imoto ukabanza ugakemura ibyo biri mu mutwe benshi biri mu mutwe wanje bibaza ngo biroroshye gukemura reka reka reka sha mukibuke none mwana yiriko tesiwese wahereje mwo akuri mwasi nyene kandi aha rero ndiko ndiruka ngira mbandanye
banza ubwira ahubwo imana ishimye gato banza umbwira ico kintu kyakwirukanza n'igiki icyo cyakwirukana ni giki hari wowe usanga wumvise imari we we mwami ndakuzi kwifara urazi kuba ari gutumye we wapi wa wapi aha ngiye ibuvunye nicyo gituma ubona ariko ndihuta ibuvunye yego ejo naho wumvise idiri nyabaki reka nta madirisha nta madiri ngaho je kwirondera urumuco sishobora kwemera kuguma mu mwijima oya nani ibyo uravuga ni biki ugiye kurondera umuco aha uranakumbura uvyumve n'ivyo nyene ngiye buvunye kurondera umuco shamana jeni baza kwavanganibaza kwavangiwe wacanganikiwe wowe awurondere mu kivunyi ahira usange ubona bwije vyihorere sha john vyihorere we ntavyo womenya hari igihe ugenda umenga urihabona kumbura mu mwijima wo muzitanye ndi muri kino gihe ubona isawe ndakubaza wewe kurabona umwijima je ko mbona umuco umva noja kurondera umuco kandi ndawufise jaho ndi nihabona john mbega umenga ntuvyumva
none uzi gute ko uwo muco ugiye kurondera ubuvunye uza uza kuwusangayo ahubwo reka kuntevya sha reka
sawa oya hewe
hagarara ho nyene naho nyene aho nturenge ngaho nyene ibi ni biki nindi yakubwiye gukora ngaha uraza kutisonera hewe icyo nicyo cyabazanye jewe sinisonera ivyo biko bikura kuki nakugize iki jewe nakugize iki jewe aho ivyo wagize ntavyubona jewe nta na kimwe nagize sinumva igituma uri kurankarira uko kose ibi biyoba wibaza ko jewe ntari nabiharuye hewe ninde yakubwiye kubikoramwo jewe wigeze ubona ndabikoramwo kariho gisohoka ukabura kwigira umumarayika rwose nta wunda ndiriye ibiyoba niwe wenyene wibaza ko ntari nabiharuye jewe nobikurutsa ntiwifuza amaso mbe muhehe n'amake ko waranze imitsi uwo kumushwanira mwapfa mumbarizi jewe sinama ndababwira ko abantu batuziriye nk'akaziri hanyuma mugahayi ubu ni gisuma je ndi gisuma uri gisuma umfatanye ikawo nyita gisuma muhe banza utuze shaho uvuge bukebuke watakaje iki byagenze gute ehe ndabira aha nari nahanikiye ibiyoba cumi n'ibiri cumi na bibiri none ndagarutse ndahasanze ibiyoba munani gusa ehe raba nawe singibi biharure biharure nawe none uca umbesha akayije na biri iwewe nyene nta wundi Wambo?
ehe ngene cifyutsa amaso muhe Eh.
oya oya ni ukuri kw'imana kirazira kwagiriza umuntu utamufa iwe nyene abo nibo batanye inzara ndende ngaha ibi biyoba nari nateguye kuzobirya iminsi itandatu yose none ndakubaze muhe Eh.
kubera iki wibajije ko ari we yabyibye none uwundi ninde aha niho usanga ari umwana yabita eka nta mwana ngaho kare hose ko batahora bakorakoza nk'ubu antwaye ibiyoba by'iminsi ibiri yose ubwo butindi nta kindi anshakira atari urupfu gusa kama wanjye nta soni gamuhe izo ni ziki urumva ibyo uriko uravuga ibiki ibi ni bimwe bama bavuga ko basangiye ubusa bita n'ibisambo ntuwe ni jewe rero ntagira isoni canke niyo batagira isoni zo kuza kwiba ngaha kandi arabashitsi ndagusabye ntusubire kumbeshe je nta biyoba byawe nariye urangaye ubundi je ni wewe nyene ni wewe nyene ugira uko inzara igize ninde kwiba ibiyoba bine ako ivyo ubona ko ari bisanzwe muhe ndagusabye banzura indi Ndindira iki?
rindira ico nirabe urabiki ubwo buvuye ko havuba imurutsa yabiri aba bantu ntibasubira iyo bahora ngaha n'abasuma twari tumenyereye muhe muhe kirasi kiyoba kirasi kiyoba mbona inko kiri kiratabagura Hey.
ndaraba muhe iki wabonye ni kiyoba nyene ego ni ukuri kwima gumiragaho waba utindi unakutonora akabunika
Eh, karibu mabuja sohera bienvenue kuri Merci, izindi.
John.
ego aha ni mubiri Mm, wanje mm.
eh? Eh, gira amaze kurankana kanya atagereza izine yose baje umwanya ndawufise ukwiye ego nicyo canzanye nashika niwe mwicaye ngaho ku ntebe Mm. none ndakubaziga john ego we witwa kuri jeri wayizine ahantu ukorera hasa gutya
ego kandi mbona ari heza eh? ni heza vrem nibona ko mfise naho nakira abashitsi eh? hariho nakira abashitsi aha oya ishamatatu vrema oya eh ndabiriza imeza yakagatebe umpaye Sitsa, ibi bintu si- si- si panorama. I- ni- komande mwayigize kwande sinzi jewe nashitse nka kuri izine izine iri deja ekipe eh? ariko burya nizi meza je n'intebe abo ubona je mbona Oh, birakomeye no no izi ibintu byo gukomera canke kudakomera Eh.
je ndaba estetike john ihira tutse ingene bipanze vrema wapi I- i- kugwira ivumbi ribe ringaha bigenze gute ni hamwe nyene abahungu usanga tutaraba twose Bo, ntaco ndaza kumubwira asubiremwo ntitwaja muri pause ego vrema Ego.
ah? ibintu nk'ibi no kuza urabyibuka harashobora kuza abakuru batugendera ugasanga turamaramaye awe ah? oya vrema ubirabe franchement desordre nta kuntu vrema ego okay nuko nuko Reka rero turabe ivy'akazi sinzi je rero.
mwifuza ko ndabereka oya turaba ivy'akazi Hein?
Eh.
ego ko ari situation financière canke bilan oya oya Mbese unyereka ukuri?
byose byose Ah.
n'ibya odite ntubisiga inyuma ntegerezwa kuba ajour Okay.
muri byose ibindi vyose ndabifise mugabo Mm.
nta- nta audit irahaba kuva dutanguye sa ikavuremo nta ndababeshi kandi kubike- kubikorera ivyabo vye ntibikunda kuba kenshi pas possible none mumenya gute amafaranga yasohotse n'ayinjira mutagira odite oya ivyo- john giyo si yo dita ahubwo ngira mushatse kuvuga li- livre comptable hein?
ah Eh, iyi ngiyi ni murabe ntumbaze nagira byose nico kimwe zana turabe ok ndabona ibi donc ni ko ari byinshi Eh, ni vyinshi nyene kuko twandika resorti zose hamwe na toutes les entrées Ka data wanje ibi nta mwanya nuronka wo kubiraba Eh.
nzofata umwanya ukwiye M- mpereza iby'imishahara turabe voilà zana Ok.
iby'imishahara ndabe iyi iyi ni Mm.
iyi ni liste de paye ok hani le personnel administratif Mhm, aha nawe naho ni abakozi bato bato Ah.
ariko ok Ka turabe ehewe erega bwa bundi murahembwa nani iyi mishahara ko ari minini minini
oya Aya Ko, ah, bisa- si binini binini abo tubonye tunguka arahemeshe neza pe.
tuzava twiyumvira mbere kongera abakozi ego kweri Hmm. ayo twunguka yose rero mushaka ko aherera mu mishahara yanyu oya oya oya sibyo cambere tubanza kuraba nuko izine yunguka eh, igatera imbere Eh, oya abana, eh?
mbona harimwo nk'abantu bahembwa menshi kandi ataco bakora iheraba nk'uyu aya mafaranga yose muyamuheriye uyu sasi to arakora akora iki nawe muraba kaye de charge yiwe de mubona ko charge.
afise akazi kenshi ituma aronka yangana cyane oya mizi dokima zose ndazitahana ninaronka akanya ndaza kuziraba neza nitonze ibi bintu ash Aya.
amahera ni menshi Ah, no mabuja Eh.
Ah, dokima kuzitana ntivyokunda kubera tuza murazirabira ngaha nyene ivyo mutumva bazana murisho oya kubera iki ntazitahana none se mon droit ivyo ni bihe muri isho ndamwaza ndamwaza ibihe Hm. naco ndafise umwanya ukwiye nibaza ko nzosubiza ibintu mu buryo
yo bana yanje genda muhehe uri mwana wumva mbewe na maki shenyereza rwose ngira ngo ni uko ufisa oya yera pemba reka ntubihe Utwenge.
Ntubihe. ya nkoko wayigejejeho yiruka ko
je nagira ngo ni ibindi ah ico nico cariko kiratuma utwenga Eh, nari kubabara iyaba watwenga uhaze oya kabisa nawe wataye ubwoba kubera inzara kubera ukura amazuru kubera ikiyoba hewe barazosubira bayiyereretse ngaha nkuwe ahari ibiyoba vyanje barabe ko ntazoyikerera
wambabaje n'ujya mugabo wagira usimbire ko umuziza ubusa ndamuziza ubusa gute aya marushwa turimwo eh, nta ruhara bayafisemwo none n'ubu ntiwabonye ko barikura muhora ubusa ndamuhora ubusa gute wabonye ko atari we yakuririye ivyema nico kimwe bose atari we ni mwene wabo zirya nkoko sibo bazizanye sha utaravye neza wewe Eh.
ugira ugira uko inzara igize ubwenge bwawe bwavuye mu mutwe buja mu nda we iyo havuga uwundi ntabe wewe karya gasho wahoramwo hu, wari wakagiyemwo kubera iki umbe mbashe muheye none ushaka kugira nk'ibyo ntagize kandi warabonye ko ari bibi ndakwisavye ushaka kuba nkanje Hu, we ndakwisavye shafunderi aharaye inzara hazinduka inzigo kandi nuko nyene bimeze oya wangu ubu je nabonye ko atari uko bikwiye kugenda bikwiye kugenda gute none nkahajya ntiwamara amaye usanze wari kumuhora nta mahoro sha ndakwisavye wewe kurya ibiyoba bibiri gafunderi ku munsi ico kintu mva ari coroshe oya si byoroshe mugabo Eh.
natwe turiko turabyifatamo nabi kabisa none ushaka twifate gute jewe mbere mbona dusekaye dusana bapfuye wapi kubera ikidupfa jewe navyiyumviriye nsanga na twebwe turafyina uti kigafunde aha twahunze kubera gufyina ibi niko twavyiteye oya mugabo natwe ntitwoca tuguma eh, tureze amaboko turakwiye kurondera ico twokora kugira tubeho we reka sha kwitwenga muri ano mahanga y'ubuhungiro ubona umuntu yokora iki oya ntivyumvikana ko twokwicwa n'inzara kandi dufise amaboko dukomeye yesu tutegerezwa kuraba ico dukora kandi vyokunda none ico ndagukundira wa muhungu we uguma wiremarema naho woba ugira uhwere jamahe wewe urakomeye Eh, wowe urafise inguvu nanje nuko n'abandi nuko none tugume tuboroga ngo turishwe n'inzara yega inguvu turazifise mugabo asha simbona ico twokora naho twogukorera namba Mm, ntazoboneka nta kidashoboka mwe gusa nimuze duhaguruke tureke kuguma twicaye tutari bimu
karibu niwinjire naguhaye karibu umuntu
murakoze ndagize yambu maso yambu neza murakoze kunyakira ego Mm, niwicare ngaho ku gatebe murakoze erega ngaha nitwigera twanka kwakira abantu kuko turabakunda mumeze nka burahamu yakiriye abashyitsi agasanga yakiriye abamarayika
twebwe twaratahuye ko kwakira abashitsi ari umugisha none tugufashe iki?
ukuntu munyakiranya akanyamuneza Ne.
ndazi no kumfasha muramfasha ego ari bishoboka nta ngorane turagufasha none wifuza iki Mm, kandi burya sinakumenya urambabarira oya nimwomenya Mm.
simba ngaha hagufi Eh.
narondera mama marigoreti ahora arongora rino rero ry'imfubyi Mm.
Mm,
urondera sœur marie gorete ego muherukana ryari arahetse igihe kitari gito mperuka ari warongoye rino rero none ntagikorera ngaha none wamuronderera iki nimba atari ngaha natwe ngo tugufashe yo ntagikorera ngaha none ubu ari hehe ni ukuri nari ndamukeneye cyane oya ntawe ushobora kuronka Mm.
yaritavye imana haraheze imyaka cumi yo yaritavye imana ego none nk'ubu nca ndabigenza gute none gakibondo wamuronderera iki kutambariye hari icyo nagufasha ntuwari yantumye kumubariza ibyerekeye umwana yitwa mwami yigeze kuba arerewe ngaha sinzi ko mwamufasha
aho bihava bitoroha kubera twebwe Mm.
dutanga amakuru ku muntu tutazi Mm?
mbabarire cyane yo ndagusabye mfashe maso Ya.
ni ukuri uzoba ukoze cyane oya nukuri aho ntiwirirwe urigora kibondo ntakuzi ntaco ndakubarira niyo mategeko yo ngaha urumva mase uyu mwami mvuga ni jewe mumbabarire vyangoye ukuntu nivuga ni wowe nyene yego ni aho jewe ntumbeshaga kibondo ni ukuri ni jewe mase oya zana ndaba ibikuranga niho ndabyemera
akira ni ukuri ni jewe none wowe warerewe ngaha yego none gutagarutse guturamutsa agasha
byarangoye naciye nja guhiga ubuzima rusange ntibyakunze ko ngaruka kubaramutsa oya ntaco igikuru ni uko mbona umeze neza none wahaje bigenze gutega mwana nta jewe ntavyo nzi Mm.
nibyo narinje kubaza kugira amenye uwanzanye ngaha
Ha, aha rero kakibona Mm.
uraza kumbabarira kubera ko jewe ico gihe siho nari reka ndabe dosiye yawe muzoba mukoze no kuri maso kuko nabayeho ntazi ivyerekeye abavyeyi banje Mm, narinzi gusa ko bapfuye mm, Mm, okay ngiyi dosiye yawe ndayitora mm.
witwa mwami hepitari ego niryo nyene maso shaka mu ndabiro wanzanye ngaha nimba n'abavyeyi banje banditse mubambwire Mm, sha ivyo bintu kumenga nta birimo Mm.
handitse ko bagutoye hafi y'irerero gusa none uwanzanye ntiyanditse oya handitse ko batamenye uwagusize hano hantu ngira yo bari mama wawe yabigize yinyegeje none maso sawa nta kindi kintu na kimwe ushobora kuvuga ku bavyeyi banje ubona ngaha oya kibonye ehe ni wowe wibaza ko ndiko ndakubesha naba neza maso n'ukuri ndabi ehe n'ukuri ntiwirabira ababikira nibo bagutoye ukira akayoya wihangane nta kundi
ntawe reka kubashimira mwese banywanyi bamurikiye ukuri kuko ubona mudahengeshanya ko mudutega amatwi ngaka rero ka kanya ko gusabikanya n'abatwumviriza intererano bamwe n'abandi mwashikirije ngo muterere muri iki gikorwa cyo kuzibira amabi y'ikivunga ariko rero mudukundire tuba tubibutse akabazo twari twabajije ubuheruka muhehe ntiyabandanya afata ko ingorane zose zibaye ziterwa na ziriya mpunzi zishasha ntibaza ko iyo nyifato ishobora kuzana iyihe ngaruka reka uyu munsi duhere ku ntererano ya jacqueline yakini twizere umwigisha wo kuri ekofo kajaga agira ati iyo nyifato ya muhehe ishobora gukwega ukwinubana hagati y'impunzi ngo mbere n'ubugizi bwa nabi buzohave bwadukiramo no mu cibitoki ntimwasigaye inyuma aha ndabona kezimana godeliev yatwandikiye ari mugwi nawe ngabona ko muhehe abandanije yumvira ko ingorane zose zibaye ziterwa na zirya mpunzi nshasha bishobora gutera icuka kibi hagati yabo batangure kurabana nk'inyamaswa ngo ivyo navyo bigashobora gutuma haba n'ubwicanyi tuve mu cibitoke tuje igiharo mu rutana aho nyobeje juvenal agira ati iyo nyifato ya muhehe ishobora kuvyara amacakubiri atahafatiye Eveline w'ibutezi mu ntara ya Rugi nawe akamunganira agira ati muhe yarakwiye kumenya ko abandanije afata n'ababandi ngo nabo nyene bazoteba bagafata zirya mpunzi za kera nk'abanzi babo ngo ivyo navyo nta kindi bishobora kuzana atari ugucanamwo hagati yabo ubundi butumwa nubwo abanywanyi bacishije intererano zabo ku muhora wa whatsapp aha turavuga nka evariste yagize ati muhehe atisubiriye ko iyo nyifato yiwe izotuma agwa mu mutego nk'uwo funderi yaguyemwo amaherezo yicuze bitagishoboka
cari igikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc imbere y'uko dusezerana nagomba nsubire ngaruke ku vyerekeye igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru two kubibutsa abakunzi b'umupira w'amaguru aho bari hose ko gisigaje iminsi ine ngo gitangure mu gihugu c'uburusiya kizotangura rero ku munsi wa kane itariki cumi na zine zo ku kwezi eh, kwa gatandatu kikaba ari igikombe kirindiranywe igishika n'abantu benshi bakurikirana umupira w'amaguru baba ari abakiri bato n'abamaze gukura icyo gikombe rero kizotangura mu rukino rwa mbere aho uburusiya buzokina eh, n'igihugu cya arabiya sawudite kuri iyo tariki rero ya cumi na kane ku munsi wa kane uguko kwezi kwa gatandatu amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha ntihagaruke kuri radiyo ijwi rya amerika mwakoze kudutega amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu bikwerikira